iidiin iidii barakaa sanii haa taatu jedhu isaanii musliimaa ta'een taa qophii iidii jirtan raayyaa abbaa macaa.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جري أجل قبدر الرحمن الرحيم رحمة أسار الحمد لله نعم ساندر قالت عيساتي كنو الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء وآل وصحبه تابع تمره جرد مكرا فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يا تك يا سمن بغرغر فدا أمري لا فاجبا ستن إرقي فدا شرين سجني ران ستن بقدا زنبي كو سرارا سيرك برباد دا يا رب اغفر لنا أن كان سكدا ملكي دنيا آخرة أن سمن أبددا أهاجان كن يقود على ببكى على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كما لوانجرو موتي موت واني عزيز يا جبارو يا كان برينك مو أركم كيجرو أبا فدشوم أبا فدشارو قوفتا جبسي كاي وكلو غرغارو ني أرغون دوا مخلوق نتجرو جارا كرا حقي رد والغرغارو كم باتي لديك يا كي غرجارو آمس نبيك غنجالي نراجرو جارا حقي ديك باتي لإجارو ejumaan ilaalaa hin jarjaru naaru namanni qajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisees kan qajeelchu hin jiru.
Raayyaa Abbaa Macaa guddoo galateeffannaa yoo isaati qaban itti deebina taam caqasuuf jirtan tuuraadhaan biyyoota sagantaa afaan oromootiin mee taanuma irratti garaa qophii jaalannee san deebisa.
Hordoftoota amantii musliimaa maraan baga nagaan geessan Iid Mubaarak jennee irra deebine ayyaana kana laalchisee waaltaa islaamaa toohid yookaan. toohid islaamik seentar kan seent pool manasootaa keessa jiruuf imaama kata'an sheek abdurraahim ahmed dooyyoo haasofsiisneerra eebba kennuudhaan jalqabu.
bismillahi arrahmaani irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam ciida al-adhaa bara kuma tokkoo fi dhibba afurii soddomii saddeet muslimtoota addunyaa irra jiran cufaan baga rabbiin ciida kanaan isin ga'e bagammaddanii ida barakaa ida khayrii ida guddinaa rabbiin isinii haa godhu isaanii jedha.
Sheekh Abdurraahim isinis baga ayyaana kana nagaan geessan Iid Mubaarak seenaan Iid al-Adhaa maal?
Iid al-Adhaa seenaa guddaa qabaa islaamummaa keessatti Nabiyallah Ibraahiim alayhi salaam gaafa gartee ilma isaa Ismaaciiliin rabbiin isaaf kennee mucaa kana udhiyyaa godhuu qabda yookiin wareega godhuu qabda jechuudha rabbiin isa moqqoree nabiyallah Ibraahimiin rabbiin eegasii duuba ofadaynahu bizibixin aziim ka rabbi jee hoolaa tokko fidee rabbiin kennee fi bakka sanirraa haga guyyaa har'aatitti uummanni muslimtoota udhiyyaa bakka jiranitti wareega qaluun hoolaa qaluun yookiin gaala qaluun yookiin agartee horii qaluun guyyaa har'aa kana geggeessan jecha guyyaan kun guyyaa guddaa guyyaa gartee uummanni muslimtootaa bakka achi jirutti hojii gugurdaa raawwatu takkaa'uu dalagaan ji'a hajii yookiin guyyaawwan hajii kana godhamtu dalagaa lakkoofsa islaamummaan kaa'e keessaa utubaa tokko arkaanul islaam ka jedhamu yookiin pilar of islaam jedhanii waan lakkaan keessatti isa tokko namoonni agartee bakka adda addaa irraa biyya adda addaa irraa fe'ataniitiin namoonni miliyoonaan lakkaamu lafa agartee makka jaamsisan keessatti argamanii hojii adda addaa raawwatantu jira guyyaa har'aa kana ammoo uummanni bakka sanitti hin argamne addunyaa irratti salaataa iida salaatee wal eebbisee du'aayii kadhatee gammadee addaan gala yoomal hajjiin akbar jedhama guyyaa hajjii arkaan islaamaa nama achi dhaqeef arkaan shanaffaa isaa ka guutamu jecha yookiin utubaa shanaffaa irratti ka isaaf guutamu jecha ammoo guyyaa har'aa kana keessatti wanni adda isa godhu dachii irra arafa jedhamturraa dhaabataa oolanii kaleessa egasii galgala achirraa ka'anii lafaa musdalifa jedhamtu keessa dhufanii achi bulanii ganama jamaraat bakka jedhamtu yookiin boolloowwan dhagaa itti darbatan takka ishii ka darbatan guyyaa mataa ofii haadatan guyyaa agartee xawaaful wadaa kaabarra agartee hedduu deddeebi'anii xawaafan waan baay'eetu raawwata guyyaan kun islaamtota biratti bakka guddaa qaba je'eetiin ilaala gabaabbinatti kana fakkaata.
asirratti sheek abdurraahim namni jireenya isaa keessatti waan kana irratti hirmaachuudhaaf yeroo meeqadha gara makkaatti kan imalu.
dandeettii waliin namarratti dirqama taate akka shari'aan keenya lafa kaa'utti amantiin islaamaa barsiisutti namni achi dhaquu qabu nama qaamaanis dandeettii qabaatu qaba akkasuma gartee horiin dandeettii qabaatu qaba waan agartee achiin dhaqee deebu qabaatu qaba waan maatiin isaa nyaatu qabaatu qaba waytii kana qabaate umrii isaa keessatti yeroo tokko achi dhaquun dirqama isarratti ta'a yoo ammoo itti deddeebi'ee dhaqellee bareedduudha garuu karabbii isarraa barbaadu takka qofa jecha umrii isaa keessatti achiin takkatti maaliif yoo waggaa waggaa waajib kataatu taate yookiin dirqama kataatu taate namarratti ulfaata namni yeroo mara dhaquun danda'u kanaaf namarratti rabbiin laaffisee takkatti qofa dhaquu danda'u qaba umrii isaa irratti karabbiin isarratti dirqama godhe jecha.
Dubartiinis dhiirris.
Dubartiin illee dhiirri illee dubartiinis agartee kondiishinii akka amantii islaamaa lafa kaa'u keessatti. yoo agartee nama waliin deemtu qabaatte nama agartee ishii protekti godhu yoo qabaatte maaliif dabana durii akka amma jiru kanattis agartee haalli mijjaa miti namni xayyaaraan hin deemu horii yaabbatee deemaa gaalaan deemaa lukaan deemaa yeroo sanitti agartee miidhaan adda addaa dubartii adda yoo ishiin deemte irra ga'uun maala agartee kanaaf shari'aan akka ishiin adda hin deemne akka ishiin eegamtu godheef jecha agartee nama qabaatuu qabdi nama waliin deemtu mahrama jedhanii yookiin fira jecha aanaa nama isii waliin deemu qabaatuun barbaachisa akkasiin eegamtu uummata keenya ka oromootiin bakka jirtanitti dhageen rabbii isiniif haa jiraatu isaaniin ja'a akkasuma agartee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru hedduu gaddi nu dhaga'ama ammoo muslimtoota addunyaa irra jiran cufaan iida kana iida barakaa iida milkii iida guddinaa iida uummanni keenya gammachuu itti arguu danda'u yookiin rakkoo gadaddoo gidiraa isarra jirtu keessa bayee gara gartee guddinaatitti gara misoomaatitti bayu akka rabbiin godhu isaaniif hawwa isaaniifis kadha keessatti hawaasa kiyya hawaasa gartee irraa baane rabbiin faraja yookiin bal'innatti rabbiin haa baasu isaaniin jee du'aa isaanii godhuu barbaada jecha.
Sheekh Abdurraahim Ahmed Dooyyoo hedduu galatoomaa.
Isinis hedduu galatoomaa isiniin jedha nagaan jiraadha.
Ittaansine dhaggeeffatoota keenya. firaaf maatii fagoo jiruuf bagattiin sin ga'ee dhaamsa jedhu sagalee waraabsisan dhiyeessina.
ummata muslimaa maraan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu agarabbiittiin sin ga'een jedhaani itiyaan sudaan naannoo oromiyaa godina jimmaa aanaa sikimotti kan argamtu armeekoo ambaruu afuuti abbaa kiyyaa ishee shamsuu ishee abdurrahim fi akkasumas hiriyoottan kootiif ummata aanaa sikimoo maraan agarabbiittiin sin ga'ee jedhaani warra hajjii minatti argamanillee ربي اسم الله قبلوا تقبل الله منا ومنكم جلان السلام عليكم
أمة مسلمة الدنيا مرة فتاة برو كيساتو أمة أفان كان دقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين برا
أكم جرتو دقى فتاة قوبي في وي سانو رمو fireewwan kan koo kanan baga ayyaana idal adaatiin isin ga'e jechuu barbaadu godina jimmaa aanaa sattammaa ganda kellaa karibaatti kan argamanu haadha kan koo aadde ambaroo abbaa dhikootiif obboleetti kan koo jamaaluu naasiriif obboleetti kan koo aliimaa naasiriin obboleessa kan koo saawud arabiyaa madinatti kan argamu jabal naasiriif kooddanyaa kan koo kan hin akka lubbutti jaalladhu taajuu zeenuutiif maashar abbaa leencaatiif maashoo ibraahimiif godina jimmaa aanaa sakkaa doqorsaatti kan argamu baarak abbaa jaadiin baga ittiin isin gahe jechuun barbaada galatooma abdee naasiri saawud arabiyaa makkarraa.
qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan qopheessitoota BOA maraaf baga ayyaana idil adhaatiin isin ga'e akkasumas muslimtoota maraan ilmaan Oromoo bakka jiran maratti baga ayyaana idil adhaatiin isin ga'e akkasumas haalli fi horatan biyya godina harargee bahaa aanaa sana kan haragaa gaawwee keessatti warreen argaman kan haala fi yaajini musaa yusuf akkasumas abbaa fi biyya kanas kan umar musaa fi akkasumas naazii umar musaatii fi ismaan umar musaatii fi faatumaa umar musaatii fi biiftuu umar musaatii fi warreen harkaa fi dhageessisu jedhee kan maraan baga ayyaana iigal adhaatiin isin ga'e jedhu Muhammad Umar Musa Puntlaandii Kootaa Birraayii Nagee.
Kabaranaa kabaree garee kanumaanan xumura an jaallanne gammadaati.
galata isaatii kunoo keenyarra. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوال وأصحابه تابع ثمرة جرى ديم كرامة فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يادك يسمن وفقرقر سفدا أمري لا فاجبا ستن إرقدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبي قو سرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا أن كان أنسكدا ملك دنيا آخرة أنتم من أبددا haajaan keenya guddaadha mee bakka nu gahee alaa nabiyyika khayru kalqillaahi laa shariika lakaa kee malee waan jiru mootii mootuwwani aziizi ajabbaaru yaa kan abdiin kamuu harkuma kee jedhu abbaa fedhe shumee abbaa fedhe shaaru gooftaa cabsee ga'ee okkoluu gargaaru ni arga hunda waan maafluqnitti jiru. jaara karaa haqqee irratti wal gargaaru kan baatila deegee haqqee gadi jaaru ammas ni beeka kan jaalleen har'a jiru jaara haqqee deegee baatila ijaaru ejumaan ilaalaa hin jarjaru naaru namanni qajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisees kan qajeelchu hin jiru aliimuun qabiiru فسبحان الله على نبيك خير خلق الله